ఇది నిజ్మి జామేరిక్ ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe nanje fide niyo ngabo The US government continues to have grave concerns about the precarious situation in Burundi and the conditions for democracy, and our uh, request from the beginning for all Burundians to have access to free and fair elections.
uyu ni intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini thomas periero ari mu rugendo mu burundi avuga ku mpungenge amerika ibandanya kugira ku vyerekeye burundi iyo nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse neza aloyisi utubwire amakuru avugwa muri iki gihe
baramutse fideli perezida obama yarangije urugendo rwiwe muri afurika kuri wa kabiri ariko imbere yaho yaravuga- yaramvu- yaravuniye akagohe abanyafurika ko naho afurika iriko iratera imbere hakiri agahaze mu bya demokarasi imbere yo gutahuka yabwiye abategetsi ba afurika ati mpagaze imbere yanyu nk'umunyamerika ariko kandi mpagaze imbere yanyu nk'umwana yabyawe n'umunyafurika perezida obama yakeje afurika ko ikiza cya sida cyagabanutse ati ibyo byarakuye abanyafurika batari bake mu bukene ati kandi leta zunze ubumwe za amerika yarabigizemwo uruhara mu bijyanye n'imigambi leta zunze ubumwe za amerika igiye gufashisha afurika perezida obama amenyesha ko agiye gufasha afurika mu bijyanye no guteza imbere urudandazwa kongereza umuyaga nkuba no gushigikira abafise imigambi yo gushinga amashyirahamwe ati imigenderanire mu by'ubutunzi ntishimikiye gusa kubaka inyubakwa nk'amabarabara cyangwa gucukura ubutare gusa ati imigenderanire nyayo mu by'ubutunzi ni ukugira amasezerano akomeye ateza imbere afurika atanga ubuzi kandi atuma abanyafurika ubwabo babona ko hari icyo bashoboye kwikorera sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yamenyesheje kuri uwa kabiri ko mu gihe abashingamateka ba leta zunze ubumwe za amerika batokwemeza y'amasezerano yasinywa hagati ya iran n'ibihugu rutura bizotuma iran ikibandanya kwigira ibyo cishakiye john kerry yabwiye abashingamateka ko ayo masezerano ari inyungu ku isi yose no kuri leta zunze ubumwe za amerika no kubo bafatanije kurwanya umwasi ndetse no ku nshuti zose za leta zunze ubumwe za amerika inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika yahawe iminsi mirongo itandatu yo kwihweza ayo masezerano imbere yo kuyemeza canke kuyahakana john kerry yasabye abo mu mugambwe w'abarepublicain biziziye inama nshingamateka ko hak- bakwiye kuyemeza ati n'akaryo keza turonse ko kugenzura ibikorwa vya Iran bijanye no gukora ibigwanisho ruhonyanganda ati mu gihe mutoyemeza nta bagenduzi bazorungikwa muri Iran ndetse n'ibihano bizokugwaho nk'uko vyemewe ati kandi kazoba aragahombo kanini cane abashikiriza manza ba leta zunze ubumwe za amerika bagiriye umunywanyi bagirije umunywanyi wa leta eh, umunywanyi wa leta ya islamike ko yagombye kuzika ku, mu kuzimu ikibombe ku nkengera z'ikiyaga muri leta ya florida ku gace eh, akoresheje telekomande mu kuyituritsa De- departema y'ubucamanza ya leta zunze ubumwe za amerika yamenyesheje ko uwo muntu azwi ku izina rya harlem suarez yagi- yagirijwe ico caha kuri wa kabiri ko yagombye gukoresha ibigwani- ikigwanisho cica abantu benshi yagirizwa kandi ko yashize inyandiko zishigikira leta ya islamiste zibiba amacakubiri kuri rwa rubuga rwa facebook george pirio akorera igipolisi ca fbi yamenyesheje kuri wa kabiri ko bazokora uko bashoboye kugira babuze ibitero byoza bigana abanyamerika kandi basaba abantu kuba maso kandi bakavuga ico cose babona giteye amakenga aho baherereye igisirikare cya turukiya kimenyesha ko cyatanguye kugaba ibindi bitero bishasha by'indege ku barobere b'abakirde kuri wa kabiri indege zibiri za turukiya zagabye ibitero ku gace karimwo umugambwe pkk mu bumanuko bwa turukiya aho n'inyuma y'aho inteko z'ibihugu bya buraya na leta zunze ubumwe za amerika zitangarije ko zishigikiye ankara mu rugamba irimwo rwo kurwanya iterabwoba muri turukiya mu itangazo ryasohowe n'inteko z'ibyo bihugu kuri uyu wa kabiri bamenyesha ko bashigikiye turukiya muri urwo rugamba perezida recep tayyip erdogan wa turukiya yavuze ko inteko ziwe zitagiye, zitagiye gusubira inyuma mu ntambara yo kurwanya iterabwoba abashinzwe amategeko mu burusiya bafashe ingingo yo guhagarika gukora ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki ry'abanyamerika rikorera ku butaka bw'uburusiya iryo shyirahamwe ryagirizwa yuko rifasha amashyirahamwe yo mu burusiya kurwanya leta y'uburusiya
turagushimiye aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza turongera mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere dutangurire ku makuru avuga mu burundi aho intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini thomas perriero ari mu rugendo mu burundi ejo mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yashimikiye cyane cyane ku biganiro bishobora gutuma abarundi batunganya amatora yizewe na bose ni kuri mikoro na mugenzi wacu tabita mukamusoni mu kiganiro ambasaderi thomas perriero yahaye ijwi rya amerika i bujumbura yamenyesheje ko amaze iminsi itatu ari mu rugendo rwiwe hano mu burundi ariko abonana n'impande zose zegwa n'ibibazo biri mu burundi ni ukuvuga abaserukira leta abatavuga rumwe n'ubutegetsi abasirikare n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike iyo ntumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini yavuze ko amerika ibandanya yitaho ibijanye n'icuka kiri mu burundi na cane cane muri iki gihe c'inyuma y'amatora biboneka ko atagenze neza atabaye mu muco kandi atari yizewe na bose The U.S. government continues to have grave concerns about the precarious situation in Burundi and the conditions for democracy, and our uh, request from the beginning for all Burundians to have leta access zose to zirateye elections.
impungenge n'ingene ibintu byifashe mu burundi n'ingene ibijanye na demokarasi bimeze kandi twabonye dusaba kuva kera ko abarundi boja mu matora ari mu butungane umwidegemvyo mu mpera z'indwi heze umunyabanga wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yaramenyeje ko ibyavuye mu matora byashikirijwe inyuma y'amatora yaranzwe n'uruhagarara no kutubariza agateka k'abanyagihugu mu burundi kandi na perezida obama yarashikirije impungenge afise aho yari muri kenya mu mpera z'indwi leta zunze ubumwe za amerika zibandanya zitayeho abanyagihugu bo mu burundi nabo mu biyaga binini kandi turarindiranye igishika inyinshi zizofasha kugira ngo mu minsi indwi canke amezi ari imbere dushobore gukomeza amahoro demokarasi n'iterambere mu burundi no muri kano karere k'ibiyaga binini namubajije niba ukwinjira mu nama nshingamateka k'umunyepolitike mukuru atavuga rumwe na leta gatongwasa bizotuma ingorane ziri mu burundi zihera ambasaderi thomas perriero yanyishuye agira ati Uh, he is certainly one of many people that ari we mu met bantu with benshi and twahuye engaged with on kandi this trip, twavuganye um, but we turiko are turaraba continuing ingene that dialogue twogira and engagement ibiganiro with all n'abandi the bose stakeholders babifitiyemo in this uruhara process and kugira ngo continue tumenye to neza ko support them, tutariko turagira uh, ibiganiro ku not only matora gusa ariko ko twomenya ko n'uburenganzira bwo gushikiriza ico wiyumvira n'agateka kazina muntu byubahirijwe mu burundi niba biri uko mwibaza ko leta zunze ubumwe za amerika ziteguye guhana uburundi kubera ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu ryibonekeza intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika yagize ati Uh, we are looking at the full range of uh, turiko policy turaraba options, neza icyo including twokora muri how, politiki uh, or yacu whether harimo we ko will twobandanya continue na to politiki support dusanzwe Burundi, dufashanya uh, and canke ko also tworaba umuntu ku gatwe support kiwe other ariko twizeye ko tuzotora inyishu nziza mu gihe hamaze iminsi hibonekeza ubwicanyi mu burundi na cane cane ku batavuga rumwe na leta ni iki leta zunze ubumwe za amerika igiye gukora yishuye ati Uh, well, the U.S. government has raised, and we will continue to raise, grave concerns about any crackdown on the civil. and nk'uko leta yacu political yagumye rights yerekana of impungenge people in ifise Burundi and tuzobandanya frankly, n'ubu uh, twerekana anywhere izo around the mpungenge world.
ku bijanye no We kunigira mu believe that menshi freedom of agateka expression, k'abanyagihugu the nk'uko freedom tubigira to hirya no speak, hino ku the isi freedom of press, turemera cyane the ubwigenge bwo freedom of gushikiriza ivyiyumviro political kuja mu mashirahamwe hamwe no process, kumenyesha amakuru freedom of fear, turemera ko abantu right to bari kuriwe kuja mu expression.
bikorwa vya politike na demokarasi atabwoba bagashikiriza ico biyumvira kandi hakaba leta ikwirikiranwa ku vyo ikora hari amakuru amaze iminsi avugwa ko abatavuga rumwe na leta mu burundi nabo nyene bashobora kuba bafise ibigwanisho mbega ivyo birashobora gutuma hasubira kuba intambara mu burundi intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini avuga ko bibaraba kuko ivyo bishobora gutuma hatera intambara mu karere kose We are very concerned about the situation here. Uh, there are those who suggest that ibyo biraduteye umutima uhagaze cyane nibyo haravuga yuko igihuhuzi cyaheze icyo dukeneye kumenya ni uko atangorane zo kwaduka ariko dufatiye ku byo tumaze kubona turabona ko imishamirano iguma ni myinshi turashimira imana ko ibyo bitoshika cyane cyane ko abahitanwa n'izo ntambara ari abasanzwe batagira gifasha nicyo gituma twiyumvira ko leta na twebwe nyene n'impande zose ko twokorera hamwe kugira ngo turorere hamwe inzira y'amahoro n'ubumwe bw'abarundi mu gihe perezida nkuru nziza yatsinze amatora kandi obama akaba yavuze ko ayo matora atari ayo kwizera niki leta zunze ubumwe za amerika zitegekanya gukora ambasaderi thomas perriello uh, we believe that there is an urgent need for uh, resuming the dialogue um, without um, preconditions, uh, whether that's both within the country and with twibaza ko bikenewe byihuta ko ibiganiro bibandanya atagisabwe bibera mu gihugu cyangwa bifashijwe n'akarere ko twiyumvira ko ari umwanya uhambaye wo gutora inyishu ihuriyemo n'abarundi bose intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini yahagaze ahanini ku bijyanye n'ibiganiro akavuga ko leta zunze ubumwe za amerika zizokora uko zishoboye kose kugira ibiganiro bishoboke kandi abarundi bashobore kumvikana mu ntumbero yo gukinga intambara mu karere kose banashobore gutunganya amatora yizewe na bose hari umwidegemvyo ku mpande zose i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika tuve mu burundi tuje mu rwanda aho inyuma y'aho ambasade y'uburundi mu rwanda yakiriye impunzi z'abarundi zivuga ko zitorotse ikambi ya mahama kuko ngo gutahuka ku gushaka bitoroshe ambasade y'uburundi mu rwanda yabwiye ijwi rya amerika ko niyo hamara kujaho inzego z'ubutegetsi zikomeye mu burundi bazokwihutira kuganira n'ababishinzwe bagatahukana ababyifuza n'ingingo yumvikana nk'izogorana kuko abahagarariye iyo kambi y'amahama bo bavuga ko abatoroka iyo kambi ari abasumyi b'urusaku b'umugambwe sendede fdd uri ku butegetsi mu burundi kandi ngo ntibategekanya gutahuka uwo mugambwe ukiri ku butegetsi ni inkuru ya eric bagira ubusa mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ambasade y'uburundi mu rwanda yakiriye abasore batatu bari impunzi mu nkambi ya mahama bavuga ko bayiturutse kuko ngo ubuyobozi bw'iyo nkambi butaboroherezaga guhunguka ku bushake bwana alexi ntukamazina uhagarariye uburundi mu rwanda yeretse ijwi rya amerika amakarita y'abo basore bakoreshaga nk'impunzi avuga ko babwiye ubuyobozi bwa ambasade ko hari n'abandi barundi bifuza gutahuka ariko ntiboroherezwe n'ubuyobozi bw'iyo nkambi ambasaderi ntukamazina avuga ko uburundi nibumara gushyiraho inzego z'ubutegetsi zihamye nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ikihutirwa ari ukuzaganira n'ababishinzwe bakareba bifuza guhunguka bakabibafashamo nk'uko navuze yuko ari umwitwarariko wa leta y'uburundi ko abarundi bene wacu busubira mu gihugu cyabo nibaza yuko abakiri ngaha urumva bakiriwe na leta y'u rwanda twarabuse akanya kwishimira leta y'uburundi yarabuse akanya ko kuyishimira kandi twanatwishimira kuko yagize akigoro kadasanzwe kwakira impunzi zigana kujya ariko rero icyo leta y'u Burundi isaba kandi baza yuko izoronka akanya ko biganira na leta y'u Rwanda nuko leta y'u Rwanda ifatanira na HCR bukorohereza abo bose bifuza gusubira inyuma mu kiganiro twagiranye na bwana Terence Nzohabona yo kuri impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mahama ibivugwa nabo barundi ko basaba guhunguka ntibishoboke byose yabiteye utwatsi ahubwo ngo bari mu ntasi zoherezwa n'ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi kandi ngo mu magambo ye ntibiteguye gutahuka igihe cyose iri shyaka rizaba rikiri ku butegetsi icyo tuzi hano muri ino nkambi ni uko hariho abantu baje badukurikira boherejwe n'ishyaka riri ku butegetsi cndd fdd
hanyuma abo ngiyo babonye ko ibyabo biri kubiramenyekana bahita bagenda kwishikana dufate nko muri HCR bakamenyesha ko umutekano wabo utameze neza ubwo ntabwo bashoka bababwira bati nimugende babereka aho uburyo umutekano umeze bakabyigiraho hamwe na ntoza n'uhagarariye medemare n'abaje umutekano ku bijyanye n'abahunguka nta muntu aravuga ati ibyo nshaka gutanga uwo mubuzi icyangombwa icyo basaba bavuga yuko iyo proof of registration bamuhaye nareshini kadi babahaye ayisubiza hanyuma bakamureka akagenda ngaho uvuga abasoresore baba baratumwe ko mwese muba muri impunzi mubabwirwa ni turabamenya kuko nta muntu mubana ushobora kuyoberwa nta muntu yabaye imbonerakure woyoberwa mubazi ku masura cyangwa mubazi mu byo bavuga mu byo bakora ku byo bavuga ibyo bakora n'amasura urabona hano muri kigali za nyamata bari bacumbitse mu miryango bari gufata benshi umwanzuro wo gutaha hari n'abari kuva mu nkambi nk'uko nari nabikubwiye mwebwe muhagarariye izo mpunzi se mukurikije wenda n'ibyavuye mu matora muri kubitegura muti hari icyo mubitekerezaho amatora yabaye ntabwo yaciye mu mategeko ubwa mbere uwo muntu yatowe urazi ko ibwirizwa shingiro yarifashe yarihiritse amahanga ariko aremeza ko amatora yabaye neza mu mutekano no mu mahoro ntabwo ari amahanga yose ntawe ubura inshuti ah, zirafise inshuti ziriko ziramuvugira none lenibe nkiri i bujumbura umuryango ishami ryawe rikurikirana amatora bavuze ko amatora yagenze neza urumva bayishimira bonyine bakavuga ngo amatora yagenze neza kubera yuko babonye ko ba- ari bo bonyine batora atawundi muntu wundi bari ko barahiganwa ariko oni ubwayo bani kimuni yavuze ko amatora yagenze neza Ah, none umuntu yavuga ngo bat- ngo nisigaye irya ruswa se? nta matora yagenze neza kuko amatora yakozwe bidaciye mu mategeko amategeko itegeko bakoresha iyo bita ko directorale ntabwo yari yubakiye ku bwirizwa shingiro nk'uko iryo bwirizwa shingiro rihaye ubwo mwanzuro wanyu ubu twavuga ko uzaba uwuhe umwanzuro wacu nta kwihuta gutaha kuko nta mahoro nta wohora ngo amahoro yarabonetse mbega mbonera kure bya birwanisho baziha barabyubatse ku buryo umuntu yotaha ubu ariko arataha n'utabibona n'utaca yahunze nawe wahunze ico ikintu kiboneka ko gishobora gutuma umutekano muke cyangwa yaba yahunze urusoro ni ukuvuga ngo muzatahuka ariko nkuru nziza atagitegeka se mu yandi magambo ishaka senidevide ritakitu ku butegetsi kubera imigambi yayo twarayibonye yuko yari iyo kwica abantu bibayeho ubuziraherezo byagenda bite yewe tuzakomeza dushakishe leta n'iy'u rwanda niyananirwa ikatubwira yuko byayinaniye kudufata mu mugongo ibibazo bivugwa ko biri ku isonga ku gutera zimwe mu mpunzi z'abarundi gutoroka inkambi ya mahama birimo ubuvuzi budahagije ku bihumbi bisaga mirongo itatu na kimwe by'impunzi z'abarundi kutabona inkwi zo gucana zihagije n'ibindi ni ibibazo abahagarariye izi mpunzi z'abarundi bavuga ko bigenda bibonerwa umuti kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize n'amagingo ya hari abari bacumbitse mu miryango n'abari bikodeshereje mu mijyi bakomeje gusubira mu byabo mu burundi umunsi ku wundi eric bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
Hebu ya bwose waturarika yerizwa ruduhamagari none ivyo ni bito iwe je twebwe ugwa roho umugambwe wawe Eh.
uzaheza uteza imbere no gusambura igihugu cyatwibarutse ukaba utanga ibyo kutumvira inzego zirongoye umugambwe Yeah.
tusubiza n'ikata Nayo yacu ndaguha.
hanyuma tumenye kuri bo Eh.
tutavuga rumwe uti Eh, mbega umenya ngo mwateye akarangamutima k'umugambwe wacu rero n'akarangamutima ushaka ko tugira ni uguturira igihugu tuzotora mbaho tutavuga rumwe ntibagumane abarundi dutegereza gusangira uburara n'uburamu jewe baramwanje bose na babyaranje nta n'umwe dusangiye umugabo none ibi bigwanisha ushaka tubimarisha imiryango yacu nawe ubutegetsi buba inyungu yawe maduhene ahubwo ubu turabonye umwasi w'umutariwe w'amahanga dufate tumwereke twaramuhinywe gumya sigaho sigaho sigaho nk'impundasi nk'impundasi nk'impundasi mwa bahungu umwe oya aho byakabereye ni kera ubu twamaze kubona ko umwasi wacu ari udukwegera mu ntambara ndabakomeye amashyi mwe n'abahungu mwe ndabakomeye amashyi ni ukuri ah, ah, impundasi pima ndabaha amafaranga yose mushaka ni impundasi mbere ujya nawe ukabona utinya gupfa urakwiye kumenya ko ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka ntibayobore ugakinga uwo ari we wese atakindi urabye atari uko ari umuntu
rwaruka rw'uburundi igisigaye cyo gusambura igihugu cyatwibarutse twirinde ba sesankuyoze badukwegera mu biducanishamwo ahubwo dutere intambwe imbere mu gutegura amatora y'inzego zizoduteza imbere ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi mu rwanda ikigo giharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu center for human rights rwanda gishyigikiye umugambi uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije green party mu kirego warezemwo leta y'u rwanda ko guhindura ibwirizwa nshingiro biciye ku biri n'amategeko ico kigo cinjiye muri uru rubanza nk'inshuti ya sentare gishigikira ko ibwirizwa shingiro ritohindurwa ni inkuru yateguwe na asumta kaboyi ari kigali iri tsinda ryaturutse mu muryango wita ku burenganzira bwa muntu urihagarariye gatete thierry avuga ko bakoresheje ubu buryo ngo bagire inama urukiko uburyo rwarushaho kuzasuzuma iki kibazo cya green party ndetse no gushakisha izindi ngingo nshya green party yaba yaribagiwe kugeza ku rukiko gusa avuga ko nawe nk'umuntu winjiye muri iki kibazo afite uruhande yumva ashyigikiye nanjye nk'umunyarwanda mfite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyanjye ariko kubera ko ngitanze nanjye ngiye ngasinya petisiyo yanjye nkayitwara mu nteko haba ndi umuntu umwe udafite igitekerezo gihuye n'icya miliyoni eshatu n'igice ariko icyiza cy'inkiko ni uko nubwo bo mwaba muri miliyoni eshanu esheshatu icumi umuntu umwe ashobora kubatsinda uyu munyamategeko avuga ko yashyigikiye igitekerezo cy'ishyaka rya Green Party isaba ko itegeko nshinga ritahinduka kuko nawe yemera ko iyo ibihugu bidahindura itegeko nshinga aribyo byiza ku benegihugu bibaho mu bihugu bitandukanye byabayeho no mu rwanda ni ibintu bisanzwe bibaho ahubwo se byabaye byiza nta na rimwe nigeze mbona biba byiza ntaho nzi byigeze biba byiza uti guhindura itegeko nshinga nta na rimwe rwose kandi buri gihe abari kubikora bavuga ngo twebwe dufite ibyo tugiye gukora nibyo byiza kandi iki gihe gitandukanye n'ibindi bihe byahoze abatarabihinduye bo nabonye ibyiza byavuyemo umuvugizi w'inkiko mu rwanda inspekita itamwa emmanuel yabwijwe ijya amerika ko mu mategeko y'u rwanda uyuza mu rubanza nk'inshuti y'urukiko atamenyerewe ariko urukiko rw'ikirenga rwemeje ko nubwo amategeko adateganya uru rwego urukiko rw'ikirenga rusanga nta n'uwabuze umuntu ufite icyo avuga mu rubanza nk'inshuti y'urukiko kuza gutanga ibitekerezo bye uyu ni umuvugizi w'inkiko itamwa emmanuel ntabwo byemererwa buri muntu buri muntu wese kugira ngo ube wakwemerwa ko waba inshuti y'urukiko kimwe muri ibyo bintu ni ukuba ushaka kuba inshuti y'urukiko abifitiye ubumenyi bukwiriye akaba mu by'ukuri hari ikintu gishya ashobora cyangwa hari ubumenyi afite bushobora kungura inteko iburanisha urubanza gatete tiyeri uzitaba iburanisha ry'urubanza Green Party yarezemo leta y'u rwanda yemeza ko yaba ari ishyaka rya Green Party ibyo ribivuga bifite ishingiro ariko anavuga ko abaturage barenga miliyoni eshatu basabye ko itegeko nshinga ryahinduka mu ngingo ivuga ibya manda y'umukuru w'igihugu nabo ngo ni uburenganzira bwabo gusa gatete avuga ko ubwinshi bw'abo baturage budasobanura demokarasi demokarasi ni abaturage bagendeye ku mategeko iyo abaturage basabye ibintu ari benshi bitagendeye ku mategeko ntabwo aba ari demokarasi hari igihe inkiko zifata ibyemezo bitandukanye n'ibyo abaturage bifuza ahubwo nerekana ni nko mu rwanda bakwiye igihano cy'urupfu nyuma ya jenoside icyo gihe iyo ubaza abaturage nyuma ya jenoside ngo ngo bakorewe igihano cy'urupfu ntibari kwemerera ababiswe inshuti z'urukiko mu rubanza Green Party yarezemo leta y'u rwanda nabo bazitaba urukiko kuri uyu wa gatatu ubwo hazaba hasubuka urubanza Green Party yarezemo leta y'u rwanda urubanza rwari ruherutse gusubikwa Green Party ivuga ko abavoka bose yari yiyambaje ngo bayunganire bagiye bivana mu rubanza asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abashinwa babuharanira babitangaje mu minsi ishize abategetsi b'ubushinwa bataye muri yombi abanyamategeko n'abaharanira impinduka ijana na mirongo itandatu n'icyenda bamwe bafashwe ababa batabizi abandi bafungiwe ahantu hatazwi bose bamaze kubahata ibibazo barabarekuye abafashwe barimo abavoka bakorera ibigo bikomeye by'abanyamategeko batandatu nabo mu kigo cyitwa fenguruwi cyo mu murwa mukuru w'ubushinwa beijing cyunganira mu mategeko abantu b'ibyamamare baharanira uburenganzira bwa muntu nk'intiti ilham tuti wo mu bwoko bw'aba uwigur ubu uri muri gereza umukwabu wo guta muri yombi abanyamategeko watangiye ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa karindwi ubwo wang yu umwe mu bavoka b'ikigo fenguruwi yazimiraga yabuze amaze kwandikira bamwe mu nshuti ze ubutumwa bugufi bwa telefone zigendanwa sms ko interineti n'amashanyarazi bamaze kubica iwe birahagarara kandi ko abantu barimo bica urugi rwe kugira ngo binjire iwe ku ngufu wang yu aburanira abantu benshi bazira guharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa ubwisanzure bw'idini barimo abayoboke ba farun gong itorero ritemewe n'amategeko mu bushinwa zuji feng umuyobozi w'ikigo cy'abavoka fenguruwi nawe yatawe muri yombi azira kuburanira mu nkiko zang miyao umunyamakuru w'umushinwa wakurikiraga imyigaragambyo ya demokarasi yo muri hong kong mu bo umucamanza atigeze yumva bamaze gutabwa muri yombi harimo avoka uzwi cyane lee heping wunganira mu nkiko undi mugenzi we w'impumyi akaba n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu chen nguang cheng lee heping ahagararira mu nkiko kandi abantu benshi leta yirukana mu byabo ku ngufu leta zunze ubumwe za amerika ihangayikishijwe cyane bikomeye n'uko inzego z'umutekano z'ubushinwa zishobora kwitwikira itegeko rishya rizigenga maze zigahonyora uburenganzira bwa muntu kubera ububasha bukabije ryazihaye leta zunze ubumwe za amerika irasaba ikomeje ubushinwa kubahiriza uburenganzira bw'abenegihugu bose iyo bava bakagera no gufungura abantu bose baherutse gutabwa muri yombi bazira gusa ko baharanira kurengera uburenganzira bw'abaturage b'ubushinwa
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu mu kanya turasozera ibiganiro eh, twari twabateguriye kuri iyi saha nyamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigira imana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije aloyisi
perezida obama yarangije urugendo rwiwe muri afurika kuri wa kabiri ariko imbere yaho yaravuniye akagohe abanyafurika ko naho afurika iri kiratera imbere hakiri agahaze mu bya demokarasi idakumira mu bijyanye n'imigambi leta zunze ubumwe za amerika igiye gufashisha afurika perezida obama amenyesha ko agiye gufasha afurika mu bijyanye no guteza imbere urudandazwa kongereza umuyaga nkuba no gushyigikira abafise imigambi yo gushinga amashyirahamwe sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yamenyesheje kuri wa kabiri ko mu gihe abashingamateka ba leta zunze ubumwe za amerika batokwemeza ya masezerano yasinywe hagati ya iran n'ibihugu rutura bizotuma iran kibandanya kwigira ibyo cigombe john kerry yasabye abo bo mu mugambwe uh, john kerry yasabye abo bashingamateka umugambwe w'abarepublike biziziye inama nshingamateka ko boyemeza ati nakaryo keza turonse ko kugenzura ibikorwa bya irani ku bijyanye no gukora ibigwanisho ruhonyanganda igisirikare cya turukiya kimenyesha ko cyatanguye kugaba ibindi bitero bishasha by'indege ku ba robert b'abakiride kuri wa kabiri perezida recep tayyip Erdogan wa Turkiya yavuze ko inteko ziwe zitagiye gusubira inyuma mu ntambara yo kurwanya iterabwoba abashikirizamanza ba leta zunze ubumwe za amerika bagiriye bagirije umunywanyi wa leta ya islamike ari ku butaka bwa amerika ko yagombye kuzika mu kuzimu ibombe ku nkengera z'ikiyaga muri leta ya florida kugira aca akoresha telekomande mu kuyituritsa deparatema y'ubucamanza ya leta zunze ubumwe za amerika yamenyesheje ko uwo muntu azwi ku izina rya harlem suarez yagirijwe icyo cyaha kuri wa kabiri ko yagombye gukoresha ibigwanisho byica abantu benshi abashinzwe amategeko mu burusiya bafashe ingingo yo guhagarika gukorera ku butaka bwa bw'uburusiya ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki y'abanyamerika iryo shyirahamwe rizwi ku izina rya national endowment for democracy risanzwe rihabwa uburyo bwo gukora n'inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika ryabaye ishyirahamwe rya mbere ryirukanywe mu burusiya inyuma y'aho hahindukiye amategeko mu by'ubucamanza muri icyo gihugu mu byo byagirizwa ngo ni uko ryakoresheje ayandi mashyirahamwe y'abikorera utwabo yo mu burusiya n'amashyirahamwe adakora iby'ubudandaji mu kwanka ibyavuye mu matora yabaye muri icyo gihugu
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwongeye kwirirwa neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga cya none muri iki kiganiro cya none turagaruka ku ijambo perezida barack obama yavugiye ya disababa aho yanenze cyane abayobozi bagundira ubutegetsi bagahindura itegeko nshinga z'ibihugu byabo kugira ngo bagume ku butegetsi turavuga kandi ku cyemezo cya bwana agato rwasa umuyobozi wa fnl itemewe na leta wakomeje kuvuga ko atemera ibizava mu matora ariko akaba yitabiriye inama y'abadepite ibyo nibyo turi buganireho muri uyu mwanya tukaza kugerageza kuvugana na bamwe bari bagize ihuriro amizero y'abarundi barimo ishyaka iprona ritemewe na leta riyobowe na sharenditije twakomeje kumugerageza kuri telefoni kugira ngo tube twaganira nawe muri iki kiganiro bagenzi bangiye mu buhanga bw'ibyuma barakomeza bamushakishe kugira ngo atubwire niba nabo uruhande rwabo ruzajya mu nteko ishinga amategeko kuko kugeza ubu bataragaragara muri iyo nteko ishinga amategeko tubibutse ko mushobora kutwandikira kuri watsapu yacu ariyo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe cyangwa mukatwoherereza mesaje za esemesi kuri nimero yacu y'ubujumbura ariyo karindwi gatanu gatanu gatanu gatandatu zeru zeru zeru mushobora no kutwohereza nimero zanyu tukabahamagara ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu naho mu kanya gato rero dukomeza iki kiganiro kandi tugerageza gushakisha bamwe mu banyapolitike b'u Burundi barimo sharenditije kugira ngo twumve icyo bavuga ku cyemezo cya bwana agato rwasa cyo kujya mu nama ishinga amategeko nubwo yakomeje avuga ko atazemera ibizava mu matora naho mu kanya gato
your bum. Girl, you, we gon' make you dance. We gon' make you dance. Oh yeah, we go go. Shake your body, just say shake your body, shake your body. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Miss Davis, yes, yeah, shiny boy, baunguru n'umuziki, n'umuziki. bakobwa namwe ni mubyi ni mubyi baby girl you make me high baby girl you make me crazy physically you so beauty romantically you so amazing with your go baby girl to Chicago zakwereka Kigali baby girl to Mumbai bana babiyogo muriye muze tubine mirambo muhaguruke muhaguruke baby girl go shake your bum go shake your bum girl you we go make you dance we go make you dance oh yeah we go go Shake your body, just say shake your body, shake your body. Ndashaka abantu bari tayari, baze tubwire. Ndashaka abantu bari tayari, baze tubwire. Baby baby sing my song, baby baby say my name. Muze tugurudike, achana na mawazo. Muze tugurudike, achana na mawazo. Bijogo, baby got to Chicago, zakwereka Kigali. Baby got to Mumbai, bana babijogo muriye. Muze tubine, mirambo muhaguruke, muhaguruke. Baby girl go shake your bum, go shake your bum. Girl you we go make you dance, we go make you dance. Oh yeah, we go go. go bam. Kigali, we go make you dance. We go make you dance. Oh yeah, we jogo. Oh, Kigali, right? Yes, Samani. Just say shake your body, shake, shake, shake your body. Just say shake your body. I'm back, I'm back. Your body, your body, body, baby body. Merci, Jo- Jo- Junior Multi System.
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc Ah, nk'uko nababwiye rero muri iki kiganiro turagaruka ahanini ku ijambo perezida barack obama yavugiye i addis ababa aho yanenze cyane abayobozi bagundira ubutegetsi bagahindura itegeko nshinga z'ibihugu byabo kugira ngo bagume ku butegetsi reka twumve mu magambo make ijambo perezida barack obama yavugiye i addis ababa mu gihugu cya ethiopia mu kanya gato gashize hanyuma turaza kuribasobanurira mu magambo avunaguye ibyo yavuze mu kinyarwanda no mu kirundi
Africa's democratic progress is also at risk when leaders refuse to step aside when their terms end. Now, now, let me be honest with you. I do not understand this. I am in my second term. It has been an extraordinary privilege for me to serve as the President of the United States. I cannot imagine a greater honor or a more interesting job. I love my work. But under our Constitution, I cannot run again. I can't run again. I actually think I'm a pretty good president. I think if I ran, I could win. But I can't. So there's a lot that I'd like to do to keep America moving, but the law is the law. And, and no one person is above the law, not even the president. When a leader tries to change the rules in the middle of the game just to stay in office, it risks instability and strife, as we've seen in Burundi. And this is often and this is often just a first step down a perilous path. And sometimes you'll hear a leader say, Well, we're, I'm the only person who can hold this nation together. If that's true, then that leader has failed to truly build their nation. You look at Nelson Mandela. Madiba, like George Washington, forged a lasting legacy, not only because of what they did in office, but because they were willing to leave office and
iryo rero ryari ijambo rya perezida barack obama yagejeje ku bayobozi bakuru ba afurika ubwo yavugiraga ijambo rye i addis ababa mu ngoro y'u- y- y'umuryango wa afurika yunze ubumwe mu ijambo rye muri make yagize ati iterambere rya demokarasi ku mugabane wa afurika rikomeje kuzitirwa na bamwe mu bakuru b'ibihugu bagundira ubutegetsi yagize ati ibi ni ibintu bindenga kandi ntumva na gato yitanzeho urugero avuga ko nka perezida wa leta zunze ubumwe za amerika hari byinshi byiza bizana n'uwo mwanya ariko amategeko y'igihugu ntashobora kumwemerera gukomeza kuyobora kuko amategeko y'igihugu ateganya igihe umukuru w'igihugu atagomba kurenza ku buyobozi bwana obama yagize ati nibaza ko ndi umuperezida mwiza kandi ndamutse nongeye kwiyamamaza natsinda ariko sinabikora kuko amategeko atabinyemerera nta muntu n'umwe ukwiye kujya hejuru y'amategeko yewe na perezida wa repubulika ntabwo ari hejuru y'amategeko perezida obama yagize ati iyo umukuru w'igihugu ashatse guhindura amategeko hagati muri manda ye hari igihe biteza imvururu mu gihugu nk'uko birimo kuba mu gihugu cy'u Burundi yagize ati hari bamwe mu bakuru b'ibihugu bavuga ko ari bo bonyine bafite ubushobozi bwo gushyira igihugu hamwe ibyo niba ariko bimeze abo bayobozi baba barananiwe kubaka igihugu no guha buri wese ubushobozi bwana obama yatanze urugero rwa nelson mandela wayoboye afurika y'epfo na george washington wayoboye leta zunze ubumwe za amerika babaye indashyikirwa kuko bemeye kurekura ubutegetsi n'ubwo bari bakunzwe cyane ngayo rero muri make amagambo perezida barack obama yavuze ahanini anenga abayobozi ba afurika bagundira ubutegetsi bashaka guhindura itegeko nshinga z'ibihugu byabo kugira ngo bagume ku butegetsi ibyo ngibyo kimwe n'icyemezo cya gato rwasa wakomeje kuvuga ko atemera ibizava mu matora ariko akaba yitabiriye imirimo y'inama y'abadepite nibyo tuganiraho muri iki kiganiro cyacu cya none cya murisanga hanyuma dukomeje kandi kugerageza gushakisha bwana Charles nditije ku murongo wa telefoni kugira ngo twumve niba we nk'umuntu nawe wari umwe mu bari bagize ihuriro amizero y'abarundi niba uruhande rwe rwa iprona itemewe na leta bazajya mu nteko ishinga amategeko urubuga ni urwanyu rero muduhamagare mutugezeho ibitekerezo byanyu twabibutsa ko mwatwandikira kuri watsapu zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe cyangwa mukatwoherereza mesaje kuri nimero yacu y'ubujumbura ariyo karindwi gatanu gatanu gatanu gatandatu zeru zeru zeru kuri telefoni turi kumwe na jean bosco yamuremye jean bosco uranyuva
ndabumva rwose eee mwaba muherereye he yamuremye
yewe ni bujumbura ego ikiganiro cyacu nk'uko nibaza ko wagikurikiye turibanda ahanini ku ijambo perezida barack obama amaze kugeza mu kanya ku bayobozi ba afurika aho yibanze cyane ku kunenga abayobozi bagundira ubutegetsi bashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo bagume ku buyobozi hanyuma tunavuge no ku cyemezo cya bwana agato rwasa wakomeje kuvuga ko atemera ibizava mu matora ariko akaba yitabiriye inama y'aba- y'abadepite wowe ibitekerezo byawe kuri izo ngingo ebyiri ni ibihe bwana iyamuremye
igitekerezo cya mbere nagenda kubwira yuko dushimiye cyane mu perezida wa amerika obama kugira ngo abe yasubiriye kandi gushimikira kuri icyo kintu cyerekeye kurenga amategeko cyo kurenga cyane cyane amategeko itegeko shingiro ni ikintu badakora ko mu bisanzwe aho rero ndamushimiye kandi ndamukengurukiye ngira ngo abantu bose babyumvise kandi benshi twabishimiye hanyuma sinzi ko nyemerera yuko rero no- novuga ibyerekeye by'ibyo bya kwa gato rwasa ubinyemereye
komeza komeza ndakumva bwana yamuremye ego eh, icyo bwa mbere rero nagenda kubwira ko umushinga nawe hagati rwasa eh, ni ukuri eh, turamu- turamwemera kandi turamufitiye icyubahiro cyane cyane kuva aho agiriye poroje de sosiyete hamwe na iprona idasangiye itatemewe na leta yarerekanye ko afite viziyo yarerekanye ko afite leadership ashobora gushyira hamwe umuhutu n'umututsi bakagira poroje imwe ibyo ni ukuri twarabimushimiye cyane mugabo ikintu tutameze nk'abashima ni uko habwiza kuba hari umuntu yaba yaramuhenze cyangwa yamuhanuye nabi kubera iki Ibi- ibintu byose yari yangiye ayo matora kwaba byose nta na kimwe cyahindutse urumva rero n'ikinumuvuge niba yohinduka kandi ibyo bindi byose yari ya- yabyanze atana kimwe cyahindutse igira kabiri mbega rwasa agiye afise iki agiye ajanye ingufu igiye kumenga nta kintu agiye ajanye bwa mbere nta badepite bakwiye afise bashobora kugira minorite de blocage icyo ni icya mbere icya kabiri ntagira aba administrateri ntagira abasirikare ntagira abapolisi none izo ngufu agiye ajanye ni izi cyane agiye kwemera abo umukozi wa nkurunziza ibigira gatatu jewe mbona ni uko yaba umu- umukozi rero wa perezida nkurunziza agerageze akubite amaso inyuma arabe abagenzi bakoranye nawe kuva bakiri mu ishyamba gushyika uno munsi abo ni bamwe ba rajabu bamwe ba mukunda bamwe ba ba- mukuru wa asambure generale na- n'ujya mu visi- deuxième visi perezida abatapfunzwe barahunze none ubona ntuzuye agatogwasa ari bazobishobora Ari- bwana bwana- bwana yamuremye bwana yamuremye agatorwasa ah, amakuru yagiye atanga cyangwa se yahaye mu biganiro yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko arimo kugerageza kubahiriza ibyifuzo by'abanyagihugu bamutoye bagatora ihuriro rye Ah, wumva icyo ibyo ngibyo bidafite ishingiro
icyo kintu nta shingiro kigira kuko mu mugambi uwo ari we wese iyo wowe uri umukuru w'umugambi ukavuga ukemeza imbere y'abagabo kuko ngaha mu kirundi turazi neza ko ijambo umugabo atagira ijambo ata- atamugabo aba arimo ugiye ugahagarara imbere y'abagabo ukavuga uti jewe ibi ndabyanze ntusubira guhindukiza ngo jewe ngo hariho abambariye gutya ngo hariho abambariye gutya ari wowe uri umukuru utwara umugambwe ubwiza kwerekana ko ari wowe nyine uvise leadership ari wowe nyine uri imbere y'abandi bose bakabwiza gukumviriza icyo nagenda kubwire ni iki ni uko jewe ntabona neza ubugene urabona aba bose bakoranye na nkuru nziza utavuze icyo we washaka kumva yaramu- yaramwangaje cyangwa yaramupfunze none wasazomara imyaka itanu avuga ibyo nkuru nziza agomba kumva wasazomara imyaka itanu arinda iyo bwana bwasazomara imyaka itanu akoma amashyi erega akomera amashyi inkuru nziza erega azavamo ari imyaka itanu asigaye avise amabavu ku ntoki kubera gukoma amashyi ubu rero iki- i- ikintu kibabaje muri ibyo ni uko umunsi bamwirukana kuko urumva ntabwo uva agiye afise umunsi umu- shebuja yomwirukana ndakumenyesheje yuko atosubira kugaruka ngo aje muri opozisiyo nta n'umwe wasubira kumwemera ariko Ubu rero ni nanone umuntu- ariko nanone Sa- bwana yamuremye urebye tu- tuvuge nk'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ah, ihuriro amizero y'abarundi ryabonye amajwi ah, cumi n'arindwi ku ijana ni ukuvuga ko abo ni abantu benshi batoye iryo hururizo kuba badahagarariwe mu nteko nanone bikaba bigaragara ko ari nko gusuzugura amajwi yabo no kutabubaha
reka ndakubwira imishinga urumva ubugeni bimeze Eh, amizero y'abarundi yaravuze ati twebwe ntitugiye muri aya matora twebwe turasabye abanywanyi bacu ntihagire uzo dutora ubugeni baronse ayo majwi nta n'umwe abizi ibyo bibaza abaya- a- abayasomye twebwe ntitwemera neza ntitwemera na gato ko ayo majwi ari ari ayo bataba barabarunze ko icyo ni icya mbere icya kabiri umuntu afise umugambwe muri mu mugambwe wose hariho disipurine disipurine rero ivuga gute iyo umuntu atwara umugambwe atanze inzira atanze orientation aba- abari mu bugambwe bose barawukurikira kandi benshi twizigiye ko bawukurikije rero ayo majwi bashobora kuba bararonse na beneyo dutanguye kuri rwasa nyine yaratanguye yarahakanye ko atarayiye duta- dusubiye kuri banditse bose barahakanye ko atari amajwi yabo none rero bariko barayabahadikiriza babaha icyo bata- batasabwe ibyo rero niho ndakubwira yuko bigoye cyane kumva Eh, bwana yamuremye jean bosco i bujumbura turagushimiye cyane ku bitekerezo byawe ugejeje ku bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane bwana yamuremye urakoze iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye edi rwema muri iki kiganiro nk'uko nabibabwiye turagaruka ahanini ku ijambo perezida barack obama yavugiye Addis Ababa aho yanenze bikomeye abayobozi bagundira ubutegetsi bagahindura itegeko nshinga z'ibihugu byabo kugira ngo bagume ku butegetsi turavuga kandi ku cyemezo cya gato rwasa wari uyoboye ihuriro amizero y'abarundi wakomeje kuvuga ko atemera ibizava mu matora ariko akaba yitabiriye inama y'abadepite turimo kugerageza kuvugana n'uruhande rwa iprona itavuga rumwe na leta cyangwa se itemewe na leta twumve ibitekerezo byabo turimo turakomeza kugerageza gushakisha bwana nditije niba twumva kuri telefoni eh, ya- twakire kugira ngo tuvugane nawe twumve aho bahagaze kuri icyo cyemezo cya bwana rwasa kuri telefoni kandi turi kumwe na aro aro uranyumva
rero ndabumva murakoze ko muri murongo genda mu ntara ya kibitoke kibitoke byifashe bite
kibitoke kabisa ni amahoro umutekano n'urukundo hagati y'imigambwe i- i- itavuga rumwe na leta na- n'ivuga rumwe na leta hanyuma igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye nagomba ntange nagomba mbanze nshimire nyakubahwa perezida wa amerika ijambo aherutse gutangariza adiza abeba avuga yuko hari abategetsi bashaka kugundira mu- ku butegetsi bivanye n'uko bashaka guhindura ibibwiriza nshingiro kugira bagume ku butegetsi aha rero njyewe icyo na eh, icyo nago- icyo nagomba kuvuga icyo kibazo kabisa eh, kiri hari aba- abakuru b'ibihugu benshi bashaka kugundira ku butegetsi ariko ibyo yavuze mbona umengo biratandukanye n'ibyo ba- no ku burundi bo mu burundi ingingo ziba zarahindutse mm, ibwirizwa nshingiro eh, zari ingingo zivuga yuko eh, a- a- a- aba- batatu muri batanu bare- barongoye isentare igihe cyo kubahiriza ibwirizwa nshingiro bashobora gufata ingingo kandi zikemerwa ibyo nabyo babigize kubera hariho akagwi k'abantu kashaka gusambura ubutegetsi gashaka no gusambura isentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro Eh, Bwana Aaron Bwana Bwa- Bwana Aaron ndibaza ko icyemezo cy'abo batatu kuri batanu ntabwo ari mu itegeko senare irindi tegeko shingira ahubwo byari muri komisiyo y'igihugu y'amatora seni yego yego muri yego murakoze kumwosora yego ko- komeza komeza kome- komeza igitekerezo cyawe vuba vuba komeza igitekerezo cyawe vuba vuba komeza vuba vuba arangiza kuba nya- kuba- kuba nyakubahwa gatogwasa nawe yoba yaritabiriye eh, inama ya mbere nshingamateka nshyashya yashatse kwereka abanyagihugu bamuyoboka yuko baserukiwe mu mategeko twebwe rero agatogwasa turamushimira nk'uko ari umugabo Eh, yara- yarabiravye arabibona asanga yuko atakindi kintu kizoza cubaka uburundi atari uko boja mu matora mu matora kugira ngo bashikire ubutegetsi kandi ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu aro turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe iyi- iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira aro turakumvisha igitekerezo cyawe twacyumvishije reka dukomeze duhe n'abandi urubuga iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri iki kiganiro cya none turagaruka ku ijambo perezida barack obama amaze kuvugira mu kanya Ida- i Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia aho yanenze cyane abayobozi bagundira ubutegetsi bagahindura itegeko nshinga z'ibihugu byabo kugira ngo bagume ku butegetsi turavuga kandi no ku cyemezo cya Bwana Gator Rwasa wakomeje kuvuga ko atemera ibizava mu matora ariko akaba ku munsi w'ejo yaritabiriye inama ya mbere y'abadepite i Bujumbura kuri telefoni turi kumwe na Bwana Charles Nditije umuyobozi wa Iprona itemewe na leta akaba yari umwe mu bagize ihuriro amizero y'abarundi ryari riyobowe na Bwana Agato Rwasa Charles Nditije murakoze cyane kuba mwemeye kuvugana natwe muri aka kanya
murakoze namwe ko- ko- kuba mwandumiye Yego bwana nditije amakuru atugeraho nuko ku munsi w'ejo agatorwasa wari ah, mu ihuriro rimwe namwe ah, mwakomeje kuvuga ko mutazemera ibizava mu matora ariko rwasa akaba yafashe icyemezo cy'uko ajya muri ah, nama i- i- mu nteko ishinga amategeko ibyo cyemezo mwebwe mwa- mwacyakiriye gute bwana nditije
Eh, twebwe urumva mukiri bavuga ati umugabo yihindukiza mu kirago ntihindukiza mu ijambo twe murazi yuko kuva eh, perezida nkuru nziza yemeye eh, ku- ya- ahadikije abarundi kwitoza kugira gatatu bitewe ku bino byizwa shingiro eh, n'amasezerano ya Arusha twavuze yuko twebwe tutazomuherekeza kandi tutazoja muri ayo matora hanyuma rero mu nyuma mwarabonye ko twamagaye abantu bacu kugira ngo baje mu myigaragambyo biyamiriza icyo kiringo cya gatatu mu nyuma haratunganywa eh, ku gikenye eh, amatora y'abashingamateka n'abajena ba komine ayo turavuga yuko tutayitabye kandi eh, n'ibizoyaba mutazobyemera turabyandika turi kumwe na rwasa turi kumwe mbere n'iyindi migambwe itavuga rumwe na leta twebwe rero n'ubu ayo matora y'umukuru w'igihugu uko byagenze n'icyo cumi n'ayo ya mbere ku buryo rero turashobora kuja twebwe mu nama nshingamateka yaduhaye intebe tutasabye abanyagihugu ko ntitwagiye kwitoza twebwe rero muri iyo nama nshingamateka ntituzojana na gatoya ese iprona mwari mwarahawe intebe zingahe
Eh, ni cumi na zibiri hanyuma se iki cyemezo cya rwasa yafashe kugira ngo we ah, nubwo mwari mwaremeranije ko mutazemera ibizava muri aya matora ariko akaba afashe icyemezo cyo kujya muri iyo nama ah, eh, nshingamateka mwacya- hari ibyo mwigeze mubiganiraho mwigeze muvugana ah, ku buryo ah, icyo cyemezo cyaba ah, cyarafashwe ku rwego rw'umugwi wose
Eh, twaravuganye mugabo ntitwumvikanye mugabo nibaza yuko eh, kwihenda n'ibisanzwe kibi no kuno kugwa- ugaherayo twebwe ikidutangaza ni uko eh, umuntu ashobora gufata i- ibintu cndddfd yamuhaye ku byiwe nk'umuntu akubegera kuko bajya bashinga amateka baduhaye baba- babaduhaye tutituje tutiyamamaje iyo twiyamamaza baba twari kuronga benshi gusumba ngira nka mirongo no gutsinda tugatsinda ku buryo rero tugira tuti ntushobora kuja mu kintu utemera kandi utiteguriye kuko inama nshingamateka uno munsi igizwe n'a- n'abashingamateka ijana na mirongo ibiri n'umwe kugira ngo rero umuntu ari mu nama nshingamateka cyangwa umugwi cyangwa umugambwe cyangwa inani zigira ico zivuze zishikirije cumvigwa kigira akamaro nuko atatego ryurengana batagyemeje kugira ngo rero uronke amajwi akwiye kugira ngo ntihagire ikirengana utagishatse utacumvikanye na cndddfdd n'imiburi buri ufise abashinga amateka mirongo ine n'umwe uno munsi rero amizero y'abarundi n'aho bugenda bose bafise abashinga amateka mirongo itatu gusa ku buryo rero abashinga amateka baza bagiye baza bagiye gufata umushahara wabo gusa ataco bazomarira abarundi n'aba bari babaziga kwizera kwa mizero y'abarundi ikindi twavuga ni uko iyo turi amatora twa kuronka abajenama ba komine n'abasitanteri n'abakenguzamateka ku buryo tugira uruhara mu buzima bw'igihugu rero ntabyo tu- ntabyo dufise kuko ntitwabirondeye ko twaje guherekeza nkuru nziza ngo nyanga amasezerano yarusha n'ibyirizwa shingiro bwana Charles Nditije mu kiganiro ah, rwasa yahaye abanyamakuru yavuze ko ah, agiye mu nama ishingamategeko ah, kugira ngo yubahirize ibyifuzo by'abarundi bamugiriye icyizere bakagira icyizere amizero y'abarundi ah, babatora babaha iyo myanya kutajyamo ni ukuba muhemukiye abo ba- abo ngabo babagiriye icyizere mwabivugaho iki ibyo ngibyo icyo navuga ni uko nimba ah, ah, twarabahemukiye nubwo twababwiye ngo tugende twiyamamaze kugira ngo tuje mu ma- mu matora badutore batugaraguye bumvise imigambi tubafitiye tukiyamamaza twababwiye icyo tubamarira badutora ibyo rero twavuze yuko tuta- tutabigira rero sinyumva rero ngenda twumva yuko cndddfd na sini yayo bagize bati kugira ngo nteranye kumbure mizero nteranye n'abandi banyamigambwe batavugamo leta ndabaterere reka ndabahe n'icaca ndababegeye eh, ku bwabo reka ndabahe amajwi nishakiye ibyo nibaza yuko ahubwo kubahemukira ari ukwemera ko tuja mu matora cane- cane cane bambe ko tuja mu bibanza twahawe na cdbfd twahawe n'abanyagihugu kuvuga nyiriko kubahemukira kuko iyo tuja mu matora bari kudutora kandi bakaza amajwi meza kandi dukwiye kandi azogira akamaro mu buzima bwiwe mu- mu kurwanya ubwicanyi bwa cnddfd mu busuma n'igikenye ukoresha no kubahiriza ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha ese mubona ko icyemezo cya gato rwasa yafashe ah, mubona ko yabahemukiye
sinavuga ko ari guhemuka iyo mu- muri eh, mu runani mukumvikana mukaja eh, mu- mu runani kugira mufatanye urugendo rwa politike birashika yuko hashitse mu mayira abiri mutumvikana umwe agafata inzira yiwe uwundi yindi nibaza yuko eh, nk'uko nabivuze ashobora kuba ntihahera iminsi ibiri cyangwa itatu cyangwa amezi angahe akamenya yuko cndddfdd yamugize ibikoresho atacari kamarira abo bavuga yuko bamwizeye iyo bahemukiye nibaza yuko azoheza akabona yuko yihenze hanyuma akagaruka tubasabira urugendo rwo kurwanya iyo ndwara y'igikenye eh, bifat- dufatanije n'abandi n'iyindi migambo itavuriramo na leta ku neza y'abarundi bose imigambi yanyu ejo hazaza
imigambi yacu ni uko tuvuga tuti twebwe ikintu cyose kiza gihonyanga amasezerano yarusha kiza gihonyanga ibwirizwa shingiro kiza tugomba guteranya aba- abarundi gifatiye ku by'amoko cyangwa gukumira ariko byatumye abarundi bacanamo tuzokigwanya twivuye inyuma tugasaba mbere y'uko abarundi bubwira urunani kugira ngo iyo ndwara y'igikenye ibyavuye mu matora tubyanzirize tugasaba n'amakungu y'uko budufasha kugira ngo ayo matora asubirwemo kugira ngo haboneke amatora arimo ituze ahuza abarundi kandi eh, abatowe bakatwarira bose nk'uko eh, biteganijwe n'ibwirizwa shingiro y'amasezerano y'arusha bwana nditije ikibazo kimwe